iyi ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika iratanga ibiganiro byayo muri kino gitondo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti namwe bagenzi tuzindukanye kuri uyu munsi wa mbere itariki cumi n'imwe z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu aha dusamiranira ni washington dc ndabaramukije inshuti namwe bagenzi muduteze amatwi muri kumwe na aloyize bigirimana aremesheje ibiganiro byo muri kino gitondo turabahaye ikaze ariko twe twama tuvuga yuko dusaba abanyagihugu baba bafise ayandi makuru bibaza ko ariyo ko yoba ariyo y'ukuri kurusha abajijwe umutekano baba bari ku rubuga twama duca dusaba abantu ko bayazana eh, bakayahereza baba bariko barakora amatohoza uyu ni opp pierre nkurikiye avugira igipolisi cy'u Burundi avuga ku bwicanyi bwabaye mu ijoro ryo kuwa gatandatu no kuwimana mu gisagara cya bujumbura iyi nkuru cyo kimwe n'izindi turazibashikiriza mu kanya mugume ku maradiyo yanyu ariko imbere y'izo nkuru zose tubanze duha akanya mugenzi wacu oriyani itanga ishaka adushikirize amakuru avugwa mu bice bitandukanye by'isi yaduteguriye mwaramutse oriyani
waramutse neza Aloyizi Bigirimana ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa Mungu duhera amakuru avugwa hirya no hino ku isi ku bibazo biri mu gihugu ca Syria intumwe idasanzwe yishira mu mpuzamakungu ONU muri Syria yaraye igiranye inama n'umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu wa Iran Mohamed Javad, Javad Zarif itahera ku mugwa mukuru wa Iran avuga ko yabaye inama ingirakamaro aho ni mu gihe hategekanije kuba ibiganiro by'amahoro ku ntambara iri muri Siriya mu mpera z'uku kwezi mu itangazo ibiro vy'uyo Stefan de Mistura wo muri ONU yavyashikirije yavuze ati nk'uko vyagenze igihe yari mu rugendo muri Saudi Arabia ku itariki zitanu z'ukwezi kwa mbere yarasavye kandi aranaronka kizero kabo vyari kumwe mu nama y'uko icuka kibi kiri mu karere k'ibihugu by'abarabu kitazoba inzitizi ku bijyanye no gushigikira ibiganiro byo kugarura amahoro muri siriya kimwe no gutegura ibiganiro by'umwumvikano i geneva mu ntumbero yo gutorera umuti ibiri muri siriya ejo ku munsi wa mungu demistura yavuze ko irane yemewe yemerewe yuko imigenderanire yatitutse hagati yabo na saudi arabia itazoba ibibazo mu biganiro byo kugarura amahoro mu gihugu cya siriya muri misiri naho ku nshuro ya mbere inyuma y'imyaka itatu haraye habaye inama ya mbere y'inama nshingamateka uwo mugwi ufise ikiringo cy'iminsi cumi n'itanu yo kwemeza amategeko amajana n'amajana yashikirijwe n'umukuru w'igihugu Abdel Fattah el-Sisi ahandi ho ayo mategeko azosubizwa inyuma canke ahanagugwe igihugu ca Misiri nticari gifise inama nshingamateka kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri aho sentare yatesha agaciro amategeko yari yatowe mu nzira ya demokarasi ateguwe hanini n'umugwi wa The Muslim Brotherhood wari ushigikiye uwahoze ari umukuru w'igihugu ico gihe Mohamed Morsi perezida Sisi yahoze ari umuyobozi mukuru w'igisirikare cya Misiri aja ku butegetsi mu bihumbi bibiri na cumi na kane nyuma y'aho habereye kudeta yakuye ku butegetsi perezida Morsi umugwi umushigikiye wa The Muslim Brotherhood ugaca uhagarikwa ibikorwa vyayo kandi abawugize bagafungwa iryo huriro ry'inama nshingamateka ni irya mbere kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane aho hashigi hashigwaho ibwirizwa shingiro rishasha riha abashingamateka ububasha bwo gukura ku butegetsi umukuru w'igihugu canke bagafata ingingo yo gutegura amatora imbere y'uko igihe cayo kigera mu buraruko bwa yemen abantu bane baraye bishwe na misile yatewe ejo ku munsi wa mungu ku nyubakwa y'ibiro y'ivuriro rikorerwamo abaganga bishira mu mpuzamakungu Medecins Sans Frontières Medecins Sans Frontières yasohoye itangazo rivuga ko iyo misile yasambukiye ku bitaro vyitwa Sheria muri district ya Raze muri province ya Sada Medecins Sans Frontières atangaza kandi ko hakomeretse abantu cumi muri ico gitero harimo n'abakozi ba Medecins Sans Frontières bamenyesha kandi ko igitigiri c'abahitanywe canke abakomeretse muri ico gitero gishobora kwiyongera kuko hashobora kuba hari abo ivyo bitaro canke izindi nyubakwa ziri hafi yaho zaguye ko bataratabagwa rake ayora umuyobozi w'ivyo bitaro Medecins Sans Frontieres ikoreramwo avuga ati nta kuntu uwo ari we wese yari afise ubushobozi bwo kugira ico gitero ca rocket atarazi ko ryari ivuriro iyi ni radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc amakuru avugwa hirya no hino ku isi ejo ku munsi wa mungu umukuru w'igihugu cya afghanistan yafashe urugendo aja mu buseruko bw'igihugu muri provinsi ya nangahar aho yabonana n'abategetsi b'akarere ku makenga bafise yuko intagondwa za islamic state zigenda zifata ubutaka buri mu ntara iri ku rubibe na pakistan mu ijambo yashikirije mu nama n'abo bategetsi ku mugwa mukuru wa Jalal- jalalabad perezida gani yavuze ashimitse yuko leta yiteguye bidasanzwe kurwanya intagondwa za islamic state kugira ntizifate ubutaka muri iyo province aho ni nyuma y'aho buramatari yari ahejeje kumush- kumumenyesha yuko ibitero vyo mu kirere bigirwa n'igisirikare ku- kumwe n'izindi nzego zijejwe umutekano biriko biragira akamaro mu kurwanya uwo mugwi yongera asaba perezida gani kongereza inguvu kuri abo basirikare umugwi wa islamic state usanzwe warafashe ibice bitari bito by'ubutaka bwa iraq syria bisigaye byoro- byararonse umugwi ubashigikiye cyane cyane muri ako karere ka nangahar muri afghanistan na zeny n'ahandi mu buseruko perezida gani yavuze ati nta kibanza islamic state ifise ku butaka bwacu ati bakwiye kwicwa
urakoze oriane ku makuru ahejeje kudushikiriza tugume hafi ariko kugira uhave udushikiriza ncamaki yayo imbere y'uko dusozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo tubibutse nshuti mwese ko muri ko mubandanya mwumviriza iradiyo ijwi rya amerika amakuru avugwa mu biyaga bigari mu burundi abantu batatu barishwe mu gisagara ca bujumbura mu ijoro ryo kuwa gatandatu no mu gitondo co kuwimana babiri bafiriye mu makariti ya jabe na nyakabiga uwundi umwe apfira ku musaga mu gitondo c'ejo kuwimana eloge wirika neza niwe yaduteguriye iyi nkuru umwe muri abo bantu batatu bishwe yamenyekanye ni umusore yiga muri kaminuza avuka muri komine rusaka intara ya mwaro nyakwigendera yari asanzwe kandi akora umwuga wo gufata amasanamu cameraman no kuri uyu wa gatandatu yishwe ariko aratahuka avuye kuri uwo murimo nyene ababa hafi y'aho yaguye bavuga ko yishwe inyuma yo guhagarikwa n'abajejwe umutekano ubu yemeza ko yumva aho yahagarikwa twari mu rupangu nyene tubona abapolisi batangiye kwigeranya kuko twihageze sizeri tuba turi mu ma- mu nzu hama haheze umwanya twumva inkozi ziriko ziravuga za muya gatatu za jabe umva imodoka bariko barahagarika mw'ibarabara abapolisi bamaze kuba benshi cane bahagaritse twumva bababwiye ngo vamo mwese baravamwo numva bavuga ngo bashira amaboko hejuru barashira amaboko hejuru barabasaka bavuga ngo ngo abariko badutera amagenadere ngo naba naba hama mbyutse mu gatondo nca mbona ikiziga kwibarabara ry'aho tuba nyene uyu bishe atari uko bamufashe gusa yaguma avuga ati jemba ngaha hafi yesu mwiza nkiza yesu mwiza nkiza ko kumbure umunsi nimba wari wageze wiwe yesu yaramukijije nuko nyene nta- niko umuntu yobivuga aguye mu mpore aka- agapfa ariko atabaza yesu mana nimwakire kuko arabona ko ari akare- inzira- inzirakarengane bamurenganije ibi birashimangirwa n'uwo munyagihugu wundi sinumva bavuga yuko ati ati yu- bati nabonye umenga ariko aragira atari muri ba bandi umenga bagomba kuturasa kubwo renade yari ihejeje guterwa nawe niho baca mu nyuma rero baca bavuga yuko ngo ngo n'ubu ngo ngo ngira ngo yoba arimo ati kubera nabonye umenga ariko arikaba kakora asanzwe afisha n'agashakoshi ngira nico gituma kuko nko mu gitondo tumubonye yari afise akantuzeye agashakoshi ke gatoya gakunda kuba harimo amakamera hanyuma rero niho baravye bagenzi bavuye baraza baca basanga afise telefone yiwe nika byose nta na kimwe bamutwaye byose babisanze bahaza bavuga ati uyu rero ati n'uyu yoba yarimo kubera afise agashakoshi ngira baca- baciye bavuga ati yoba arimo mugabo barabona ko ari umunyagihugu ndibatse ayo makuru arahakanwa n'igipolisi OPP1 Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi umunyakabiga ibyabaye uvuze ko uwo muntu yabanje guhagarikwa nibaza ko ari ikinyoma eh, kuko uwo muntu yahitanywe n'amasasu yariko aravuga amasasu yariko yari hagati y'inkozi z'ikibi zazihejeje gutera grenade eh, aba- abapolisi umwe arakomereka cane uwundi buke buke uwo muntu rero araheza ahitanwa n'ayo masasu ariko twe twama tuvuga yuko dusaba abanyagihugu baba bafise ayandi makuru bibaza ko ariyo ko yoba ariyo y'ukuri kurusha abajijwe umutekano baba bari ku rubuga twama duca dusaba abo bantu ko bayazana eh, bakayahereza baba bariko barakora amatohoza kandi ba- boheza bakabakira maze eh, ukuri gukwiye kukamenyekana ku buryo hahanwa koko eh, ababa bakoze ivyo vyaha n'ubu twibaza ko ako kamo twogatera abo bantu bavuga gutyo umuvugizi w'igipolisi avuga kandi ko mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu hari umuntu w'igitsina gabo ataramenyekana yiciwe ku ibarabara rya avenue de l'imprimerie muri quartier ya jabe hari hatewe amagrenade atatu agakurikirwa n'urwamo rw'amasasu igipolisi kimenyesha ko humvikanye amasasu kandi muri quartier ya gihosha mu buraruko bwa bujumbura ariko ko atacahononekariye ketse amafaranga yibwe mu bunywero ahandi igipolisi cemeza ko hatewe grenade ni muri zone ya Cibitoke iyo ngo yatewe hari abasirikare baca barivuna ariko nahone nta cahononekariye nk'uko bibandanya vyemezwa n'igipolisi turetse mu ijoro ryakeye no kuri uyu w'imana mu gitondo humvikanye amasasu muri karitiye ya Musaga mu manuko bwa Bujumbura bamwe mu banyagihugu baho bavuga ko abapolisi bariko barasa umuntu yirukiye mu isoko yaho ku Musaga igihe bariko baramuhiga igipolisi cemeza ko ku Musaga cahiciye inkozi y'ikibimwe ikomeretsa iyindi hongera hakomereka inzirakarengane z'abanyagihugu zibiri ariko rero ubu yakomeretse ku musaga hari abantu bavuze ko ari imvukira yo mu ntara ya bururi mu mpanuka bw'uburundi aba muri zone kanyosha kandi ko yakomeretse ariko yirukanga yinonora imitsi siporo aha umuvugizi w'igipolisi arafite icyo abivugako ku musaga umuntu yakubwiye yuko uwo muntu ari uwo mu kanyosha nibaza yuko yaguhenze kuko ni umuntu yavuga mbere n'ururimi rw'ikinyarwanda kandi mbere yuko ajanwa kwa muganga yabanje yarumvirizwa n'igipolisi ku buryo rero bazi neza yuko uwo muntu atari uwo ngaho hantu ariko uwo uwo yoba azi yuko yoba ari uwo mu kanyosha yoba yafashwe atari muri ivyo bintu nawe nyene tumusaba ko yoshikira bariko baratohoza kugira ngo inkozi y'ikibi iba ariyo koko ifatwa hanyuma igihanigwe ntihagire uwo hava agwa mu mporero igipolisi cemeza kandi ko ku musaga hafatiwe inkoho zitanu n'amagrenade abiri izo nkoho n'amagrenade ngo vyafashwe kubera umunyagihugu yari yagizwe imbohe hanyuma ava mu minwe y'abagizi ba nabi gutyo acarangira abapolisi aho ivyo bintu biri twetse ibisasu vyatwitse ku munsi wa mbere ku murango kuva mu ijoro rya mbere ry'uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu nta masasu n'amagrenade byari biherutse kumvikana mu gisagara ca bujumbura eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika
mu makuru yaranze akarere muri indwi turangije mu rwanda ku munsi wa gatatu w'indwi irangiye urukiko rukuru rwa gisirikare mu rwanda rwarabandanije iburanisha ry'urubanza ubucamanza buregamo koroneli tome byabagamba n'abagenzi we ibyaha byo gukwiragiza nkana ibihuha byangisha abanyagihugu ubutegetsi mu byo yireguye generale rusagara yahoze mu ngabo z'u rwanda yavuze ko ibyaha burana ari ibihimbano ibyo yita ko bitekinitse ubucamanza bwo bwabwiye urukiko ko atabimenyetso simusiga bivuguruza ibyaha bamurega inkuru ya Eric bagira ubusa akomeza kwisobanura ku cyaha cyo gukwirakwiza impuha zangisha rubanda ubutegetsi generali rusagara wasezerewe mu ngabo mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu yakomeje kunenga iby'abatangabuhamya b'ubushinjacyaha bamushinja bwabaye ubugira gatatu avuga ko generali nziza yamutumije na koroneli kamiri karege na kapiteni begumisa ategeka kamiri karege kwitandukanya na generali rusagara rusagara avuga ko yasubije generali nziza ko nta bubasha amufiteho kuko ari umusivire ko generali nziza yamusohoye igitaraganya mubiri amubwira ko azabona icyo ari cyo yavuze ko akimara gutaha kapiteni begumisa yamusanze iwe mu rugo amubwira ko ibyo atari byiza amusaba gucisha make kuko igihe runaka generali nziza ngo yashoboraga kubagirira nabi bombi yavuze ko generali nziza yategetse koroneli karege kumushinja ibyaha kuri metere buhuri byabaye kuwo yunganira nk'uko bisobanura niyo ntandaro y'ifungwa rye asaba ko bigomba kwitabwaho ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko ibivugwa byose bishingira ku bimenyetso ibihabanye n'ibyo byitwa guharabika generali rusagara avuga ko koroneli kamira amushinja ko yavuze amagambo mabi ku gihugu mu kwezi kwa karindwi ukwezi yari hanze y'igihugu yavuze ko izina rya perezida kagame kurizana mu rubanza atazaruhamagazwamo mu magambo ye ari uguteranya abantu bityo ko abakora ibirego nk'ibyo bagombye kugira inama bo bakoresha inyandiko mvugo bakizera neza ukuri kw'ibyo bavuga generali rusagara yabwiye umucamanza ko yagiranye ibiganiro na minisitiri w'ingabo mu kwezi kwa cumi mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu ku ifatwa ry'imitungo y'umunyemari rujugira iba mu rwanda kandi ko abifitiye ikimenyetso ariko kuba koroneli kamiri yemeza ko yabivuze mu kwezi kwa karindwi kwabanje agaragaza ko leta yanyuranije n'amategeko ibi bivuze ko bitabayeho aha yagize ati ibi niba atari ugutekinika wati gutekinika izi avuga ko mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu atigeze ahura na koroneli kamiri karege ubushinjacyaha bwasubije ko generali rusagara yagiye kwitaba muri minadefu mu kwezi kwa cumi kuko hari icyari cyabaye mu kwezi kwa karindwi adashaka kugaragariza urukiko mu ijwi ryumvikanisha uburakari generali rusagara yanenze bikomeye mu cyumba cyiburanisha amagambo koroneli kamiri yamuvuzeho ko icyateye uregwa gusebya igihugu ari uburwayi bwo mu mutwe kuko no mu muryango we bajya barwara mu mutwe generali rusagara yagize ati mu muryango uteye imbere si byiza kwibasira abagize umuryango w'undi muntu cyane ko amategeko abibuza yibajije ati none se umurwayi wo mu mutwe agezwa imbere y'ubutabera iyi ni imvugo ubushinjacyaha nabwo busanga koroneri kamiri yararengereye ariko ko ubuhamya bwe bwaguma uko buri kuko ntawe buhitiramo ibyo kuvuga umucamanza majoro Charles Madudu yabwiye uregwa ko ashaka ibyo yabiregera n'ahandi hashoboka amusaba kutabitindaho inyandiko mvugo ya koroneri Murisa n'iya mugenzi we koroneri kamiri zakozwe nyuma y'ifungwa rya general Rusagara avuga ko umwe mu bafungwa baba hamwe muri gereza yamubwiye ko ku itariki ya cumi n'umunani z'ukwezi kwa munani bibiri na cumi na kane kapiteni ndakazi wo muri dmi na koroneri murisa bagaragaye ku gahembe mu karere ka bugesera yabwiye urukiko ko akeka ko barimo bamukorera dosiye n'umutangabuhamya umucamanza yamubwiye ko kuva nta kimenyetso kigaragaza impamvu bari bahuriye muri ako kabari ka gahembe bigoye kumwizera kuko ashobora no kuba ari uwo gukora icyo yise kuvanga ibintu ku bw'inyungu zitazwi mu biganiro bagiriye mu nama y'ubukwe yabereye mu kabari tennis club nyarutarama general byegeka yemeye ko nta magambo yumvise kuri general rusagara anenga politiki y'u rwanda ariko ko yumvise avuga ati yuwa finished murarangiye biturutse ku kiganiro barimo cy'ihagarikwa ry'inkunga ku rwanda kubera umutwe wa m23 abiregura baribaza uburyo abantu bari mu nama barenze umwe bamwe bakumva yuwa finished bisobanuye murarangiye abandi bakumva wagayizi finished bisobanuye ko perezida kagame yarangiye ibi kuri general rusagara ukunze gukoresha amagambo y'icyongereza it's all mixed up ni uruvangitiranye ku bushinjacyaha ibi ni ibintu byavugiwe ahantu hatandukanye bibwirwa abantu batandukanye bwashimangiye ko akabari tennis club kari nyarutarama mu mujyi wa kigali general rusagara yari yaragahinduye nk'ibiro byari nawe yahuriraga na bagenzi be maître celestin buhuru wunganira general rusagara arasaba urukiko gukora iperereza ryimbitse ku byaha aregwa hatatazavaho afatwa nk'umwanzi w'igihugu yabwiye umucamanza ko mu bibazo by'ubushinjacyaha bisa kuva ku mutangabuhamya wa mbere kugera ku wa nyuma kandi barabibajije bwashyizwe ku matariki atandukanye yasobanuye ko bisa naho bwatumizaga uwa mbere budahinduye akaba ari nabyo bukoresha kubakurikira copy paste umucamanza aseka yamusubije ko nta kibazo abona mu buryo ibibazo byateguwe kuko aricyo yise tekinike d'enquête y'umugenzacyaha ko ikibazo cyari buvuka ibibazo n'ibisubizo bisa uruhande rw'iregura ruhagaze ku kuba rwiregura ku cyo rwita ibinyoma bitekinitse ururega rukarwikoma kuvuga rutyo rwategereza ibimenyetso bivuguruza rugaheba kuba bamwe mu batangabuhamya bashobora guhamagazwa n'umucamanza bagashimangira imbona nkubona ibyo bashinja general rusagara biracyari mu bushishozi bw'umucamanza iburanisha rirakomeza kuri uyu wa kane harebwa ibimenyetso birimo amagambo general rusagara ashinjwa ko yahanahanaga na bagenzi be mu buryo bw'ikoranabuhanga akabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
ubu naho n'umwanya w'amakuru y'inkino mu rwanda twumvirize mugenzi wacu jean claude munyandinda atubwira amakuru y'inkino yabaye muri iyi ndwi irangiye kuwa gatandatu w'iki cyumweru dutangiye ku itariki ya cumi na gatandatu n'ukwezi kwa mbere hano mu rwanda ruratangira kwambikana hagati y'amakipe cumi n'atandatu azaba ahatanira igikombe cya afurika cy'ibihugu ku bakinnyi bakina iwabo ibirori bizatangiza iri rushanwa rya shan rizaba ribaye ku nshuro ya kane ndetse n'umukino ufungura biteganyijwe kubera kuri stade amahoro i remera kuri uyu wa gatandatu aho ikipe amavubi izacakirana n'inzovu za cote d'ivoire mu mukino w'ikubitiro mu rwego rwo kurushaho kwitegura neza iri rushanwa ikipe y'igihugu y'u rwanda iyobowe n'umutoza wayo jonathan mckinstry imaze iminsi ikina imikino ya gicuti yo kwipima kuwa gatatu w'icyumweru gishize amavubi yahuye n'ikipe y'igihugu ya kameruni intare zidahangarwa uyu mukino wabereye kuri stade umuganda i rubavu urangira amakipe yombi aguye imiswi anganyije igitego kimwe kuri kimwe ikipe y'u rwanda niyo yabanje igitego cyinjijwe ku mutwe na myugariro abdul rwatubyaye ku munota mirongo ine na rimwe kameruni yishyuye ku munota mirongo itanu na gatanu ku gitego nacyo cyatsinzwe ku mutwe n'umukinnyi witwa muminga meru nyuma y'umunsi umwe uyu mukino wa kameruni n'u rwanda ubaye umutoza w'u rwanda yahise ashyira ahagaragara abakinnyi makumyabiri na batatu azifashisha muri irushanwa rya shan abandi icyenda mu bari bari mu mwiherero bahita basezererwa ejo ku cyumweru ikipe y'u rwanda yakinnye undi mukino wa gicuti wayihuje n'ikipe y'igihugu ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo nawo wabereye kuri stade umuganda i rubavu guhera saa kumi n'ebyiri z'umugoroba umukino warangiye ikipe y'u rwanda amavubi itsinze repubulika iharanira demokarasi ya kongo igitego kimwe ku busa igitego cyabonetse ku munota mirongo itanu gitsinzwe na tuyisenge jacques Emery Bayisenge umwe mu bakinnyi bakomeye b'amavubi avuga ko hari ibyishimo byinshi kuba aboneye intsinzi aho yakuriye biba byiza iyo aho aho wakuriye aho wazamukiye uhagiriye ibihe byiza biba byiza ku mukinnyi kumva ngo ahantu yari akuriye ahaboneye intsinzi ku ikipe y'amateka nk'iyi ngiyi mu by'ukuri ni ibyishimo sinzi ko nabikora ni ibyishimo kuri njyewe intsinzi nyituye buri wese waje wageze hano kuri kibuga nyituye buri wese utabashe kugera kuri kibuga ariko waje gushyigikira waje gushyigikira ikipe y'igihugu nyituye abanyarwanda muri rusange icyagaragaye muri uyu mukino ni ubushyuhe bw'abafana cyane cyane abakunzi b'ikipe ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo na mbere y'uyu mukino abo bafana bari batangiye kwerekana ko bazakomeza gususurutsa ibibuga ikipe yabo leopard izaba yakiniyeho muri irushanwa rya shan maki oyo toganye yango petobina yango na systeme ya ekoti te ata bi moko ya rwanda eokota na file na biso te ata bi- ata ba- baekipe nyonso oyo to- toza na- na- toza na poule moko ata bina bango moko ekokota na file na biso te nde systeme ya ekoti te tunakoka na nyimbo yetu minda antone kuko mav- mavua zitatoka pembeni enyanya mwana mama enyanya e. ah, enyanya mwana mama enyanya e. natika enyanya nakende wapyo nakosala nini natika enyanya nakende wapyo nakosala nini tugarutse ku rutonde rw'abakinnyi makumyabiri na batatu bagize ikipe y'igihugu y'u rwanda izaseruka ikipe ya aprfc niyo ihagarariwe na benshi kuko ifitemo abakinnyi icyenda aboni jean claude ndori na olivier kwizera b'abanyezamu hakaba kandi michel rusheshangoga faustin usengimana emeri bayisenge abudul rwatubyaye jihad bizimana yannick mukunzi na jean claude iranzi ikipe ya polisi fc ifite abakinnyi barindwi muri ikipe y'igihugu aribo inshuti mwemere amurani nshimiyimana hegemani ngomirakiza rashid karisa innocent habyarimana dani usengimana na jacques tuyisenge ari nawe kapitene w'amavubi rayon sport ihagarariwe n'abakinnyi batatu barimo umunyezamu eric ndayishimiye fiston munezero na dominique savion nshuti muri mukura victory sport harimo abakinnyi babiri ni ukuvuga celestin ndayishimiye na yusufu habimana abandi bakinnyi babiri basigaye ni ernest sugira w'ikipe ya esi kigali na ombolenga fitina wa kiyovu siporo muri iri rushanwa rya sha rizabera mu rwanda guhera kuri wa gatandatu itsinda rya mbere rigizwe n'u rwanda cote d'ivoire maroc na gabon iri tsinda rizakinira kuri stade amahoro i remera amakipe yo mu itsinda rya kabiri azakina kuri stade huye mu majyepfo y'u rwanda ayo ni kameruni angola etiyopiya na repubulika iharanira demokarasi ya kongo itsinda rya gatatu rizaba rikinira kuri stade ya kigali i nyamirambo ririmo tunisiya guinee conakry nigeri na nigeria imikino yo mu itsinda rya kane izabera kuri stade umuganda i rubavu amakipe arigize ni uganda mali zambia na zimbabwe yari claude munyandinda i kigali
ubu naho dusimbire mu burundi aho mugenzi wacu evariste nziko banyanka atubwira idonido ry'ibyaranze inkino muri indwi turangije mu burundi mu ntumbero yo guhimbaza iminsi mikuru irangiza umwaka wa bibiri na cumi na gatanu no kwifurizanya umwaka mushasha wa bibiri na cumi na gatandatu ikigo cyigisha umupira w'amaguru akademi mesaje cyaratunganije inkino za kivandimwe mu mpera zino ndwi twaraye turangije ku munsi wa gatanu ku kibuga cy'ibuye ku mugwa mukuru wa komine mwumba turi mu ntara ya ngozi igihe cy'isaha umunani ligalayizi yo mu kayanza yatanye mu mitwe na dinamike y'ibujumbura imigwi yose ikina mu cyicaro cya kabiri ligalayize yo mu kayanza itsinda dinamike bibiri kuri kimwe igihe cy'isaha cumi z'umuhingamo umugwi wa gisirikare muzinga watsinze olympique muremera w'ingozi ibitsindo bitatu kuri bibiri kuri uyu wa gatandatu igihe cy'isaha umunani naho espoir y'ingozi yatsinzwe na dinamike y'ubujumbura ibitsindo bitatu kuri kimwe igihe cy'isaha icumi z'umuhingamo naho hatanye mu mitwe mesaje y'ubujumbura na lidieridike burundi sport for africa nayo nyene y'ubujumbura iyo mirwi yose yanganije igitsindo kimwe ku kindi no kuri uyu w'imana izo nkino za kivandimwe zarabandanije kuri stade rukundo mesaje ngozi ari iya kabiri mu ihiganwa ry'igihugu mu cyicaro ca mbere yatanye mu mitwe na vitaro iri mu kibanza ca mbere umugwi vitaro niwo watahukanye inzinzi y'igitsindo kimwe ku busa bwa mesaje ngozi atanaze hatungimana batazira cokoroko arongoye ikigo akademi mesaje catunganije izo nkino asigura ko izo nkino zatunganijwe mu ntumbero yo kwifurizanya umwaka mushasha no gutsimbataza amahoro ubwa mbere ho kwari kwifurizanya umwaka mushasha w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu aho twifuza yuko urwaruka rwohura bakareka kwibaza yuko igihugu kiri mu ngorane twashatse kwerekana ko amahoro mu burundi ahari urwaruka ruhura rugakina inkino inkino kivandimwe ahanini cyari ico no kwifurizanya umwaka mushasha na mwebwe mwabonye murama- mumaze iminsi ngaha mubibona ni ibintu by'ibitangaro murabona abantu barabyitabira cyane barabikunda barakunda inkino abantu bashaka kwiberaho mu mahoro kwibanira mu mahoro mu gukomeza inkino byarafashije cyane rero mu gukomeza umubano n'urukundo hagati y'abantu warongoye ikigo lo mesaje nasiga inyuma kw'izo nkino ari ziza gutuma imirwi yegukira ico kigo itera imbere mu buhinga akademiro mesaje turongoye uko twahora tubitunganya mu bisanzwe twahora dutuma ko amasantere yose ya mesaje mugabo siko byagenze twaciye twifuza yuko twahura n'ayandi ma ekipe akomakomeye yaba y'ubujumbura cyangwa yo hagati mu gihugu rero eh, ico byatwunguye ni uko twasanze ama ekipe ya mesaje yifashe neza cyane yarakinye yarerekana umupira mwiza cyane waratsinze kandi n'uno munsi naho mwabonye vitaro yashoboye kudutsinda igitsindo kimwe ku busa mwabonye ko wari umupira uryoshye cyane hariho ikiribwa ku ruhande rw'umugwi vitaro watsindiye imuhira mesaje ngozi urukino rwa kivandimwe warayitsinze ni rumwe mu zo kwitegurira ihiganwa rya afurika rizohuza mu kwezi kwa kabiri kuza imigwi yabaye iya mbere iwayo ivyo vyashikirijwe na francis haringingo yarahagarariye umugwi vitaro kuri uyu w'imana avuga ko intsinzi kuri mesaje bayikesha uburambe mu mupira w'amaguru hamwe n'inguvu condition physique mu gifaransa aza yuko twabarusumbije experience eh, na condition physique kuko uravye twebwe abajere bacu twashoboye gutsinda igitsindo turashobora kumentena ritme twari dufise guhera match itangure gushika ihere tuguma turiko turakina kwa kundi nyene ntitugeze tubesa je nibaza ko arico kintu twabasumbije hari izindi nkino mwaba mutegekanya kugira ngo mutegure neza umugwi iruhande y'uru rukino muhuye na mesaje Eh, inkino ubu biragoye gutegura izindi nkino kuko tugomba tujye muri shampiyona itangura roseze hama tujye muri coupe du president nta mwanya dufise wo gutegura izindi nkino amikale turibaza yuko inkino tuzohora turigira ko turaba ngene tuza turakosora abakinyi ari inkino za shampiyona na coupe du president kuko dukina kabiri mu ndwi ni ukuvuga ku dukinye kwa gatatu tugakina no muri weekend tubamenyeshe ko izo nkino za kivandimwe zatanguwe kuri uyu wa gatanu zikarangira kuri uyu w'imana zatewe iteka n'umukuru w'igihugu petero nkuru nziza asanzwe muri kino gihe ari mu karuhuko mwamenya kandi ko petero nkuru nziza ari mu batanguje ikigo cyigisha umupira w'amaguru akademiro mesaje ku rwego rw'igihugu hagati y'amagenekerezo ya cumi na kabiri cumi na gatatu na cumi na kane ukwezi kwa kabiri kuza bitekanijwe ko umugwi vitaro uzotana mu mitwe n'umurwi liyoli wo mu gihugu ca lesoto hazoba ari mu ihiganwa rihuza imirwi yabaye iya mbere wayo ingozi evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
nshuti mwese mwaduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo ariko imbere yaho reka mugenzi wacu Oriane itanga ishaka twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru yadushikirije urakoze cyane aloyizi bigirimana twabwiye ko muri misiri ku nshuro ya mbere nyuma y'imyaka itatu haraye habaye inama ya mbere y'inama nshingamateka nshasha uwo mugwi ufise iminsi cumi n'itanu yo kwemeza amategeko amajana n'amajana yashikirijwe n'umukuru w'igihugu Abdel Fattah el Sisi ahandi naho ayo mategeko azosubizwa inyuma canke ahagarikwe igihugu ca Misiri nticari gifise inama nshingamateka kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri aho sentare yatesha agaciro amategeko yari yatowe mu nzira ya demokarasi ateguwe ahanini n'umugwi wa The Islamic The Muslim Brotherhood murantunga wari ushigikiwe wari ushigikiye uwahoze ari umukuru w'igihugu ico gihe Mohamed Morsi mu buraruko bwa Yemen abantu bane baraye bishwe na Misiri yatewe ejo ku munsi wa Mungu ku nyubako y'ivuriro rikoreramwo abaganga bishiramo mpuzamakungu Médecins Sans Frontières Médecins Sans Frontières yaso- yasohoye itangazo rivuga ko iyo Misiri yasambukiye ku bitaro vyitwa Shiara muri district ya Razed muri province ya Sada iryo shirahamwe ritangaza kandi ko hakomeretse abantu cumi muri ico gitero harimwo n'abakozi bayo imenyesha kandi ko igitigiri c'abahitanywe n'ico gitero bashobora kwiyongera kuko hari amazu yasenyaguritse bakiriko baragerageza gutabara abantu bari bari bariyimwo raka ayobora umuyobozi ayobora ico kigo avuga ati nta kuntu uwo ari we wese yateye iyo misiri ashobora kuba atarazi yuko ryari ivuriro ejo ku munsi wa mungu kandi umukuru w'igihugu cya afghanistan yafashe urugendo aja mu buseruko bw'igihugu muri provinsi ya nangahar aho yabonanye n'abategetsi baho akavuga yuko azogira ivyo ashoboye kose kugira ngo bagwanye islamic Nshuti state mwese mukundira radiyo ijwi rya amerika igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo kigarukiye ngaha kuri mikoro mwari kumwe na aloyizi bigirimana amakuru y'irya nino twayashyikirijwe na oriyani itanga ishaka tubatumire kubandanya mukurikirana ibiganiro by'iradiyo ijwi rya amerika mugire umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.